raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf olakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantuu jubee horaati. sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessaa irra deebine isin dhageessifna. yaalii fonqolcha mootummaa naannoo amaaraa irratti aggaamameef ajjeecha aangawoota mootummaa kana laalchisee muummichi ministeeraa itiyoophiyaa dooktar abiy ahmed raayyaa waraana biyya isaaniif ergaa dabarsaniiru.
የመከላከያ ሰራዊታችን የፌዴራል ፖሊስ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ባንዲራውንና ሀገሩን አስቀድሞ raayyaan ittisa biyyaa keenyaaf poolisiin federaalaa yeroo murteessaa kanatti biyyasaaf alaabaasaa dursuudhaan namoota sanyiin addaan nu qoodanii biyyattii guddoo kana bittimsuu yaalan yaada isaanii hamaa waliin haleellaa isaanii kan ofirraa ittisuuf itiyoophiyaa akka biyyaatti kan itti fufsiisu malee haleellaan irratti raawwatameen mogoleensaa bu'ee boodatti akka hin jenne gootummaa isaa irra deebi'ee akka mirkaneessu waamicha koo dabarsuun barbaada.
ministiriin ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniin ergaa dabarsaniin akkas jedhan.
ከባድ ፈተና ውስጥ ወድቀናል። ነገር ግን ከተባበረን፣ ከተደማመጥን፣ ከምንም በላይ አገርንና አገርን ካየን qormaata cimaa keessatti kufneerra garuu yoo walii galle yoo wal dhaggeeffannee hundarra caalaa biyyaaf biyya qofa yoo ilaalle rakkoo kana gara carraatti jijjiiruu dandeenya.
gumiin abboota amantii Itiyoophiyaas ajjeechaa miseensota hooggana naannoo Amaaraaf hoogganaa humnoota waraanaa jeneraal Saare Makonnaniif kan eenya soorata ba'an meejor jeneraal Gaazii Abarraa irratti raawwatame balaaleffataniiru.
በሀገራችን የተፈጸመው ይህ አይነቱ የጥፋት ድርጊትና ጭካኔ ተግባር ከሃይማኖት biyya keenya keessatti kan raawwatame gochi badisaaf gara jabinaa hojii amantii dhaalaaf namummaatti alaa ta'uu isaarrayyuu akka biyyaatti sabatiinsa akka dhabamuuf nageenyi akka dhabamu godha kanaaf gochaa kana cimsinee balaaleffanna.
pirezidaantonni naannolee Itiyoophiyaa adda addaa ajjeechaadhuma aangawoota mootummaa irratti raawwatame kana balaaleffachuudhaan ibsa kennanii jiran. Akkuma kanaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas haleellaa naannoo Amaaraa irratti raawwatame kana haleellaa uummata Oromoo mootummaa Oromiyaaf mootummaa federaalaa irratti raawwatame goone ilaallaa jedhan. Pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa obbo Miliyoon Maatiyoos ajjeechaa raawwatame kana mootummaan naannoof uummati naannoo sanaa kabalaaleffatu ta'uu ibsaniiru. ittaanaa pirezidaantiin naannoo tigraay dooktar dabratsiyoon gabra mikaa'ilis gama isaaniin ajjeechaawwan baahar daariif finfinnee keessatti raawwatame kana balaaleffatanii haala naannoo amaaraa keessatti uumame aangoo mootummaa humnaan qabachuuf yaalii ta'eedha jedhanii kunis haleellaa naannoo amaaraa qofaarratti raawwate utuu hin taane biyyattii bittimsuuf gocha raawwatame qaamni kana raawwates filannoodhaan aangoo qabachuuf dandeettii kan hin qabaanne jechuudhaan. uummata Itiyoophiyaa maraaf jajjabina kan hawwan ta'u kaleessa galgala ibsa kennaniin beeksisaniiru. Kan Finfinnee keessa jiru eembasiin Ameerikaas haleellaan sanbata darbe baahir daariif Finfinnee keessatti raawwatame kan nama gaddisiisuuf rifaasisu ta'uu ibsa baaseen beeksiseera. Haleellaan namoota ajjeefaman irratti raawwatame haleellaa biyyattiif waaltaalee biyyattii irratti akka raawwatametti lakkaa'amaa jedha ibsichi. Itiyoophiyaan geggeessaa akka jirtu jijjiirama siyaasaaf dinagdee keessatti deggirsa isheen barbaaddu maraan yuunaayitid isteets cina dhaabbachuuf qopheedhaa jechuudhaan eembasichi ibsa kaleessa baaseen beeksiseera. Ajjeechaa ajajaa humna waraanaa Itiyoophiyaaf hooggana naannoo Amaaraa irratti raawwatame kana barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees balaaleffataniiru jechuudhaan dubbi himaan isaanii beeksisaniiru. Dubbi himaan kun akka jedhanitti muummichi barreessaan. xumura torban kanaa balaa Itiyoophiyaa keessatti raawwatame hedduu isaanii yaaddesse qaamoliin Itiyoophiyaa keessa jiran martinuu hookkarri akka hin kaane akkasumas tarkaanfii nageenyaaf sabatiinsa biyyattii jeequ kamirraayyuu akka of qusatan waamicha dabarsaniiru. Muummichi ministeeraaf mootummaan Itiyoophiyaa kanneen yakka kana dalagan murtiitti akka dhiyaataniif cicha isaan agarsiisan galateeffatanii tokkummaan mootummootaas mootummaa Itiyoophiyaa deggeruuf cicha kan qabu ta'uu. muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota antooniyoo guutarees beeksisaniiru jechuudhaan dubbii himaan isaanii ibsaniiru. ajjeechaa sanbata darbe hooggana naannoo amaaraaf hoogganaa humna waraanaa itiyoophiyaa irratti raawwatame ilaalchisuudhaan hoogganaan koongiresii federaalawaa oromoo dr mararaa guddinaa yaada qaban akka nuuf kennan bilbilaan dubbifnee jirra namoota haasofsiisa.
Profeesar Mararaa akkuma beektanii bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa geggeessamee hoogganaa bulchiisa naannoo sanaa dabalee aangawoonni mootummaa guguddoon ajjeefamanii jiru. Yaalii fonqolcha mootummaa geggeeffame kana akkamitti ilaala dhaabni keessan?
Egaa nuti siyaasi biyya kanaa karaa jijjiiramaa qabateera jechaa jirra. jijjiirama kana gubbaatti garuu warri jijjiiramni kun fagaatee deemee fagaatee deemuun irra hin jiru warri jedhan jiru warri immoo jijjiiramni kun gara nuti barbaannetti deemaa hin jiru saba keenyas akka nuti barbaannetti hammachaa hin jiru warri jedhan immoo jiru kanan ilaalu gaayi warri baay'ataan isaa ta'u iddoo tokko tokko warri yaalii godhe jijjiiramni kun karaa nuti barbaanne deemaa hin jiru warra jedhan fakkaatu naan ilaalu jechuu kooti alaa. dubbiin saagaa gaaffiin saba keenyaa karaa nuti eegne dubbiin aangoos dubbii wanti baay'een deebi'aa hin jiru jedhanii dubbiin dubbatamaa ture keessa keessa hoo yaadatte ta'e dhiyoo kana keessa magaala Dasseetti walga'ii guddaatu ture muummichi ministeeraa dhaqee achi gubbaatti olaantummaa sabni tokkoo ka'ee olaantummaan kan biraa immoo nutti dhufaa jira jedhanii bal'aan dubbatamaa ture gaaffiin ka'aa ture egaannaa sana ilaaltu naannoo sadii naannoo amaaraa jennu kanatti jijjiiramni kun akkasaan baay'een isaanii akkasaan hin barbaannetti deemaa jiranii waan itti amanan fakkaata achii waan burqeenatti fakkaata naan ilaalu.
Amma walitti bu'iinsi kun kan inni uumame naannoo tokko keessatti isumaayyuu paartii tokko keessatti fakkaata maaliif fonqolcha mootummaa kan hoogganan jedhamee shakkamu hoogganaa nageenyaa bulchiisa naannoo amaaraa jeneraal. Asaaminoo Tsiggeedha jedhamee yaadamaa jiru kanneen ajjeefaman keessaa tokkommoo pirezidaantii naannoo Amaaraa Dooktar Ambaachoo Mokonnin kun achuma gidduutti kan inni ta'e tokkoffaa fonqolchi mootummaa yeroo baay'ee bulchiisa naannoo keessatti ta'uunsaa waan baratamaa miti lammata immoo yaada akkamiitu wal gidduu jiraateeti wanni akkasii kun ta'uu kan danda'e.
Egaa dhuguma akkuma biyyatti ani Zaanzibaarii fi Taanzaaniyaa naannoo. sadarkaa lammaffaa jiru tokko hambootti kanan naga'e zaarbaariin warra achiisuun otoo Taanzaaniyaa mootummaa walakkaan tuqne ishuma wanti sana naannoo isaaniitti waan akkasii yaalanii fokkolchidha mootummaa yaalanii waan jiru jabanan irree wayii dhaga'an ture kanaasitti egaa kun naannoodha garuu innaa laallu egaa dubbichi warri taamaayyoo shuumiin finfinneetti hodduwaan innaa laaltu waa tokko tokko innaa laaltu. Wanti isaa waan naannoo gubbaatti dhaabbatu duwwaa natti hin fakkaatu gaa asis hiddi jira ta'a hiddi inni achiimaa attamitti deemaa inni asii attamitti yoo deemuudhaaf yaadee ture inni achii jalaan fashaloofnaan inni asii hamma barbaadame deemuu dhiisimu wanti hin deebine baay'eedha jechuu kooti gara fuulduraatti kan warri tikaa tikaa biyya kanaa deebisuun irra jiru jechuu kooti kanas ta'u sana. achi duwwaa miti jechuu kooti asittis wanti kun finfinneetti warri waan sunis karaa raayyaa ittisa biyyaa nama olaantummaa qabuudhaa tokkofaa kan muummicha ministeeraa ta'anis raayyaa biyya kanaa chochoosaa ture chochoosaa jiruudha. Ijaa kana achi gubbaatti naannoo sana gubbaatti waan xiyyeeffate natti fakkaatu jechuu kooti asis gahuu hin danda'a attamitti gahuu barbaadee achi ka'eessa gahuu barbaadee. Inni jedhamu kun wanti baay'een hin deebine ganaadha hin deebi'a jennee yaadna malee jechuu kooti.
Isin amma hoogganaa paartii siyaasaati Profeesar Mararaa akka paartiitti addaa dimokiraatawaa Amaaraa keessatti wal dhibdeen akka kanaa mul'ataa ta'e toora hoogganaa nageenyaa biyyattiif toora pirezidaantii biyyattii jedhamee kan akkas qoqqoodamee mu mul'atu waan duraan beekamu jira gama keessaniin maal argitu turtan.
Egaa waliigaltee qabuu hin qabaniin beekan malee anumtis yeroo tokko yuunivarsiitii Gondor naawaamee achi dhaqeen ture. akka carraa namichi amma du'e Dr. Ambaachoo suni innaa sana wal pirezidantiin taane bakka bu'aa paartiilee ofii ta'ee kan dhufe dhisadha. Jijjiiramni kun akkamitti deemaa maal deemaa isa jiru waan tokko tokko. Naannoo Amaaraa jedhamu kana keessa akka sabaattis akka akka paartiileettis itti gammachuu dhabuun waan tokko tokko wanti mul'atu jira jechuu kooti. Nuti bilisa miti adaawiitu kan barbaannetti nu bulchaa ture keenya eegamaa hin jiru warri jedhanii mannaa sana fa'a abbiin warri jedhan tokko ijaaramanii afaan guuttatanii bal'isanii innaa isaan dubbatan dhaga'an ture. Egaa keessas akkuma beektu namichi jeneraaliin kunis nama barbaay'ee hidhamee baheedha. Duras egaa mootummaan biyya kanaa mirga saba keenyaa eegaa hin jiru nuti ergamaa taanee jirra isa jedhuudhaani innaa sana yaale jedhamee nama barbaay'ee hidhamee nama hiikameedha. Yaada durii sana qabateetu deemaa jira moo yaada haaraa qabateetu ka'e moo jijjiirama kana gubbaatti bufannaa qabaa jechuudha karaa kanas ta'u karaa sanas haa ta'u. ture ergamaa turree ammas ergamaa irra jirraa isas nuuninnee waan jiran qabaachuu hin danda'u jechuu goota. Wanti baay'een goodaatti hin baane garuu paartiin suni maani naannoo sana wal hiruunsaa warri tikaa warri naannoo sana bulchan wal hiruun isaanii kana gubbaatti wal qooduun isaanii durillee akka ta'utti beekamoo baate ifatti baheeraa jechuu kooti. Wal irraniitu hojjechaa turan immoo wajjuma hojjechaa turanii kanatu nuun galle malee. Dhiibbaa waan tokko tokko saba biraa gubbaatti dhiibbaa deebisuun amma Oromoo wajjinis karaa shawaa kaabaa kana rakkoon uumameera karaa kamisee rakkoon uumameera wanti tokko tokko uumaa mul'ataa jira jechuu kooti warri cimaantis ammaa yeroo baay'ee waajjira keenya dhufanii humni naannoo amaaraa nu gubbaatti bobba'ee namni nu iyyuu hin jiru namni miidiyaan illee nu dabarsu hin jiru jedhanii yeroo lama sadi waajjiruma keenya iyyuu dhufanii Doktor Abiyyitti nu dabarsa ukkaamamnee dhumaa jirra. Yeroo lama sadii ol dhufaniiru jechuudha.
Dooktar Mararaa kun walumaa galatti siyaasa biyyattii irrattis haa ta'u mootummaa federaalaa irrattis haa ta'u mootummaa naannoo irrattis haa ta'u dhiibbaa akkamii qabaata haalli uumame kun.
Dhiibbaan innumti akka amma jiru kanattu dhiibbaa guddaadha. Maa'inni gaabbii isaan kaasanii uuma xiqqaatu waan akkasii yaale moo. beekaan amaaraa sabni amaaraa bal'aanii attamitti attamitti waan kana laala warri yaalan sunii rukutamuu isaanii itti gammadeetu moo garaan dhukkubaa jira moo isaan wajjin jiru moo warra moo'ee wajjin jiru moo wanti baay'een wanti hin deemine jira siigalee yaada saba bal'aa fudhatee ka'e moo yaaduma nama muraasaa fi aangoo barbaachuudhaan ka'e moo maaliif namichi kun ka'e isa jedhu gara oolee buleetu. kana caala waan fooyyee qabu argachuu dandeenya nama nama muraasa qabatee aangoo barbaachisaa ta'u waan biraan isaa ta'u waan akkasii yoo fudhatee jiraate desperate moofii isa jedhan sana aarii ofiitiis haa ta'u waan tokko tokkofis haa ta'u waan akkasii hojjetee du'uu hin danda'a. Garuu gaabbii bal'aa sabni naannoo amaaraa gaafachaa ture gaafachaa jiru kaasee quunnamtiin isaas bal'aa ta'ee beekaan amaaraa sabni amaaraa bal'aas duukaa yaada bu'u yoo ta'e mootummaan biyya bulchu itti yaadee tarkaanfii fudhatus itti yaadee kun siyaasaati kan kana fide rakkoo siyaasaa sanas hiikuudhaa fi socho'uutu irra jira. Wanti guddaan garuu as gubbaatti dubbachuu hin danda'u hin dandamanne malee rakkoo kana caalu biyya kanayyuu gara jeequmsa gadheetti waan fiduu danda'u ture maaliif eetaa maayoor shiimiin kun du'e jechuun raayyaa ittisaa fi nama lammaffaati. Kanaaf nama tokkoffaa duwwaadha jechuudha. Sun immoo muummicha ministeeraati. Akka siyaasni biyya kana jirutti siyaasni biyya kanaa deemaa jirutti muummichi ministeeraas kana keessa otoo wanti guddaan irra ga'ee jiraate waan bal'aa ta'e akka Ruwaandaatti biyya kana geessuu wanti danda'u wanti guddaan dhalachuun isaa hin mala ture jechuu kooti. Akkuma amma jiru kunuutu waaqatu baasee jechuu kooti.
xumura torban darbee waardiyyaa isaaniin kan ajjeefaman reeffi ajajaa humna waraanaa itiyoophiyaa jeneraal saaraa makonniiniif kan soorata ba'an gaazee abarraa galma mileeniyeemii keessatti sirni geggeessaa godhameefii jira jeneraal saareen jijjiiramni biyyattii keessatti keessa darbuun akka ta'e seenaa jireenya isaanii irraa hubatameera abbaan koo tokkummaa wal danda'uuf waliin hojjechuu irratti kan amanu lammii itiyoophiyaa ture kan jedhe ilmi isaanii maashoo saare sababaa inni du'eef biyyi ni diigamti jechuu miti jedhe sirna kana irratti pirezidaanti saahalawarqi zawudeef muummichi ministeeraa abiy ahmad argamaniiru iskindir firee gabaasee jaallanni dhiyeessa galmee mileeniyeemii keessatti sirni gaggeeffame gadda guddaan kan liqimfame ture hoogganaan humnootii waraanaa itiyoophiyaa jeneraal sa'aara mokonnin bara 1969 gara qabsoo hidhannootti gaseenanii hanga lubbuun isaanii darbeetti dirqama hedduu ga'umsaan keessa darbuu fi hoogganuu isaaniitu seenaa isaanii har'aa irratti ibsame jijjiiramni biyyattii keessatti egaa argamee boodas tarkaanfii fooyyessuu raayyaa waraanaa keessaa karoorsuun qooda hooggansaa irratti fiixaan ba'insaan gaggeessuu isaaniif dubbatame biyyatti iddoo adda addaatti dhabamuun nagaas sirreessuuf hojjetaa turan jedhameera jeneraal saaran qooda olaanaa fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ittaanaa itaamaajooriin humnooti waraanaa jeneraal biraanuu juulaa biyyi keenya hoogganaa waraanaa akkasii qabaachuu isheetti boonuu qabdii jedhan ajjeechaan kun maaliif akka ta'e namaan galuu garaa namaan meessa kun sirrii mitii jedhaniiru.
ጀነራሉ የስልጣን ሩጫ የላቸው ሰው እንዳይሞት jeneraal sa'aaren aangoo fi fiiguun beekan namni akka hin duune kan qe'ee ofiirraa godaane akka deebi'u hojjetaa turan wajjiniin hojjechaa turre waan isaan ajjeesisu tokkoyyuu hin qaban kanaaf nu gaabbisiiseera nu mufachiiseera garuu kaayyoo inni ka'eef fiixaan baasuun kanneen isa ajjeesan qaanessuuf fedhii isaanii karaatti hambisuuf murannoon qabsoofnaa jedhan ilmi jeneraal sa'aare ma'aashoon mootummaan federaalaa qophii sana qopheessuusaaf galateeffatee ummata itiyoophiyaa deeggarsa godhaniifis kabajaa akka qabu ibseera abbaan koo walii wajjin hojjechuu wal danda'uutti kan amanu lammii itiyoophiyaa turee jedhe jeneraal biraanuu juulaa akkuma jedhan sana jedhe kun gocha ta'uu hin qabne ture jeneraal sa'aaren du'e jechuun immoo biyyattiin dhiigamte jechuu mitii jedheera. nuti jabaannee yoo dhaabbanne itiyoophiyaa tokko goonaa galatoomaa jedhe maashoon jeneraal sa'aaren mana ofii keessatti waardiyyaa isaaniin yeroo ajjeefaman isaan waliin kan ajjeefaman meejor jeneraal ga'aazii abarraa bara 1969 qabsoo hidhannoo tplf'tti dabalamanii ergasii sadarkaatti gaafatamaa adda addaarra hojjetaa turuun isaanii ibsameera reeffi jeneraalota lameenii sirna awwaalchasaa bakka itti gaggeeffamu. gara maqaleetti ergamuusaa iskindir fireew finfinneerraa gabaaseera.
aangoonni mootummaa itiyoophiyaa sadarkaa olaanaa shan ajjeefamuun rakkoo biyyattii keessaa hagam guddaa ta'uu ifa godhee jira jechuudhaan kan rakkoolee fi walitti bu'iinsa biyyootaa qoratu intarnaashinaal kiraayisis giruup beeksiseera balaa dhufuu malu hambisuuf mootummaan federaalaa adda addummaa jiru dhiphisuuf tarkaanfii hatattamaa innaa fudhataa jiru kanatti. namoonni siyaasaa jechoota dubbii tuqatan irraa akka of qusatan gaafate gareen kun jijjiiramni itiyoophiyaa keessaa biyyoota afriikaaf kabiroof jajjabina kan jedhe intarnaashinaal kiraayisis giruup ajjechaan waxabajjii 22 jijjiirama kana kan raase yoo ta'u yoo of eeggannoon godhame garuu danqaan hin uumamu jedhee jira kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. itiyoophiyaan yaalii fonqolcha mootummaa naannoo ishee keessaa tokko keessatti raawwatameen booda guyyaa gaddaa labsitee innaa jirtu kanatti nama haleellaa raawwatame qindeesseef kaka'umsa isaa ilaalchisee gaaffiin ka'aa jira gabaasaa saalem salamoon jaallanni dhiyeessa.
wixata kaleessaa sabaayimaan mootummaa itiyoophiyaa birgaadeer jeneraal asaaminoo tsigee ajjeefamuu ibsanii jiran. birgaadeer jeneraal asaaminoo biyyattii keessatti nama beekamaa yoo ta'an gosa amaaraa biraa hordoftoota hedduu qabu kana malees hoogganaa waajjira nagaaf nageenya bulchiisa naannoo amaaraa turan haleellaa sanbata darbe lubbuu pireezidaantii bulchiisa naannoo amaaraa abbaa langaa fi gorsaa pireezidaantichaa galaafate kan kan qindeessan birgaadeer jeneraal asaaminoo tsigee akka ta'e ibsamaa jira haleellaa finfinnee keessatti guyyuma sana gaggeeffamee fi isa kan baahirdaar waliin hidhata qaba jedhamuun waajjirri muummicha ministeera itiyoophiyaa ibseen immoo qondaalli humna waraanaa sa'aara mokonnin waardiyyaa isaaniin finfinnee keessatti ajjeefaman gaazexessaa itiyoophiyaa kan waa'ee biyyattii barreessuu fi qorataa akka ta'e zakkaariyaas zalaalem akka jedhutti birgaadeer jeneraal asaaminoo seenaa dheeraaf walxaxaa ta'e qabu bara kuma lamaaf sagal bulchiisa mootummaa muummicha ministeeraa mallas zeenaawii jalatti humnootii nageenyaan qabamanii hidhamanii turan himannaan irratti dhiyaates fonqolcha mootummaa gaggeessuuf shiran kan jedhu ture qondaaltota waraanaa digdama ta'an kanneen hidhamanii hidhaan umrii guutuu irratti murame keessaa tokko birgaadeer jeneraal asaaminoo muummichi ministeeraa abiyyi ahmed aangoo eega qabatanii booda garuu hidhaa baasuudhaan maallaqa silaa sorataan kennamuufi qabu deebisanii fi akka mootummaa isaanii keessa hojjetan eehaman. Gaazexessaa Zakkaariyaas akka jedhutti baatilee dhiyeenya kanaa keessa Birgaadeer Jeneraal Asaaminoo fi mootummaa gidduutti rakkoon uumameera. Garuu waan atattamaan tarkaanfii hookkaraan guutame isa sanbata darbee kanaa namni yaadeen jiru. Fileeks Hoorn garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif qorataadha. Haleellaa gaggeeffame ija muddamiinsa gosoota gidduutti babal'ataa jiruu ni ilaala. Barruu Foreign Policy jedhamu waliin gaaffiif deebii ka gaggeesse Fileeks Hoorn akka jedhutti dhimma kana uummanni amaaraa mootummaa Dr. Abiyyitti gammachuu dhabuunsaa dabaluurraa maddee jedha. Birgaadeer Jeneraal Asaaminoo muudamuun uummata amaaraa biratti deeggarsa mootummaa jiruuf dabaluuf akka ta'eettin ilaalaa jedhe feeliksoon paartiin aadaappa kan bulchiisa naannoo amaaraa bulchu qaama paartii guutummaan biyyattii bulchuu ta'uunsaa ni beekama garuu sabboontota amaaraa irra hedduu biratti aadaappaan hanga barbaadame jabaa akka hin ta'in dubbatamaa jira jedhe birgaadeer jeneraal asaaminoo aangoo waajjira nagaaf nageenyaa bulchiisa naannoo amaaraa ta'uun muudamuun jedhu namoonni baay'een sabboontummaa amaaraa jabaatee dhufee gammachiisuuf turee jedha feeliks hoorn kunis adaappaan uummata biratti fudhatama akka argatu gochuuf ka jedhus of keessaa qaba karoorri kun faallaa deemuu mala ka jedhu fileeks hoorn baatilee dhiyeenya kanaa keessa birgaadeer jeneraal asaaminoo mufannaa mootummaa federaalaa irratti qaban hammeessaa dhufan jedhe jechoota jajjaboo kan akka amaarri ofiisaa hidhachiisuu qaba sodaachisa adda addaatu amaararra ga'aa jira akkasumas mootummaa federaalaa irratti jechoota gaarii hin taane dubbachuun milishoota naannoo gurmeessuu itti fufee turee jedha feeliksoon wixata kaleessaa waraanni biyyattii nama dhibba tokkoof saddeettamii lama kan hidhe yoo ta'u aangoota sadarkaa olaanaa ka bulchiisa naannoo amaaraa afurtu keessa jira tajaajilli intarneetii akkuma citeetti ka jiru ta'uu Associated Press gabaaseera. Gaazexessaa ka ta'e Zakkaariyaas haalli jiru hojii jeneraala tokkoo ka caaluu fi aangoo fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa bira darbee guddaa ta'uusaa dubbata. Kana ammoo ammatti maal akka ta'e dubbachuun ofumaa tilmaama ofii dubbachuu ta'aa jedheera.
raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. yaalii fonqolcha mootummaa naannoo amaaraa keessatti geggeeffamee tureen hoogganoonni raayyaa ittisa biyyaaf naannoo sanaa ajjeesamuun ni yaadatama ajajaa humna waraanaa jeneraal saara makonnen wajjin waggoota kudha afur caalaaf akka hojii irratti wal beekan ka dubbatan jeneraal haayiluu gonfaa waa'ee kanaa maal jedhu jaallannee haasofsiise.
jeneraal saaree makonnen wajjin akka gaariitti wal beeknaa yeroo hoggana waraanaa keessa ture godaa kaasee amma gubbaatti akka gaariitti wal beeku.
Nama attamiiti isaan?
Jeneraal saaree tokkoffaa akka amala akka nama dhuunfaatti nama disipiliiniidha. Nama nama hundaa wajjin waliigaluu danda'anidha. Akka piroofeeshinaalittis waraana qopheessuuttis leenjisuu irrattis nama dirree waraanaa waraansisuu irrattis waraana booddees rakkoo hiikuu irrattis akkasuma immoo dirree waraanaa keessatti nama jajjabeessuu fi diina qoratanii hubachuu irrattis nama hubannoo fi muuxannoo gahaa itti qabuudha. Kanaatiif yeroo nagaas yeroo lolaas lola booddees nama maal gochuu akka danda'anii fi maal yoo godhan immoo maaltu akka ta'uu danda'an nama sirriitti xiinxalanii hubannoo fi muuxannoo itti qabanidha amman beekutti.
Walitti dhiyeenyaan kan hojjettan yeroo ammamiif ta'a?
Akka ittisa biyyaatti isaan eega wal barre ani ammani raayyaa ittisa biyyaa dhiisee deemutti waajjiruma tokko keessatti yookiin ministeerii ittisa biyyaa keessatti waliin hojjetaa turre gara waggaa kudha shanii amma kudha jaha oliidha kan wajjin hojjennee wal beeknaa wajjin qorannaa karoorrennaa ba orienteeshinnaaf fudhatamu kanaaf durumaa kaasnee wal beeknaa jechuudha.
Waanuma tarkaanfii isaan godhanii ajjeechaam akkasii isaan irraan ga'uu danda'a jettanii yaaddan jira.
Ilaa akka ilma namaa tokkootti yoo ilaallu nama kanaaf kun hin mallee maaliifi namni kun dhugaa dubbachuudhaaf akka nama militeerii tokkootti nama waan militeerii hojjetanidha. Nama saba hundaaf dhaabbatanidha. Nama biraarraa adda kan godhu saaree tokkoffaa nama naannummaallee miti. Nama naannoo yaadullee miti. Nama akka saba tokkootti yaadullee miti. Nama dhugaatti ija tokkoon nama laaluudha. Durumaa kaasee hunda keenya dabalatee amma eegdota keenya barreessituu maal maal kan jedhamu kana namni garuma saba ofii keessa yoo godhu inni garuu amma irraatti duris kun na biraa dhalate kun achii dhalatee kan jedhu qabu harka caaluyyuu saba biraati eegumsi isaatu badiin qaqqabe keessaa tokkoyyuu isa kana saba otoo hin ta'in ilaalcha jennoo nama sanaati yartummaa nama sanaati haa ta'uuti adda isa godhu keessaa nama hunda ija qixa tokkoon ilaala militarii eegataa ta'e militarii tokko kana lammata. jijjiirama amma dhufe kana keessatti nama piroofeeshinaal militeerii istaandii fudhateedha kana jechuun maa inni raayyaan ittisa biyyaa sabummaan hin dhaabbanne saba hin qabu seeraa fi heera biyya kanaa mirga biyya kanaa ittisuu irratti dhaabbatudha malee paartiin siyaasaa wal lolanii wal mo'anii wal dhiisanii itti fufiinsa kan qabnu jedhee nama kiliirlii gadi ba'ee yeroo jalqabaati waraana Itoophiyaa keessatti nama dubbate soo kuni kuni kwaalitii isa goosisaa jecha sakfaayii godheera jijjiirama kanaatiif nama ijjannoo akkasii qabu kana silaa muuxannoo biraa irraa argatuu fi akka egeree biyyaaf ta'utti tolchuu mala malee waa'uma yertuu ijoolleen tokkollee yeroo taphattu sila dhabamuu malle.
Egaa waan kana qindeessaniiru ka jedhaman immoo Birgeedar Jeneraala Saaminoo Tsigee isaanis miseensa raayyaa waraanaa turanii hidhamuu isaanii dura waa'ee isaanii hoo waa beektu?
Jeneraala Saaminoo ani itti dhiyeenyaan hin beeku kan inni wal bareesse bara lola baadimmee duwwaadha. Isattis hojii qabatamaa wajjin hojjennee diteelii isaa amala isaa ijjennoo isaa maal akka inni yaadu akka nama dhuunfaatti hin beeku garuu akka ittisa waraanaa biyyaa keessatti innaa walgahii goonu wal agarraa kanaan ala amala inni qabuu fi ijjennoo inni qabu hin beeku waraanattis kan dhufe innaanuma bara lola baadimmeeti sana duran hin beeku hin agarree ittisa raayyaa biyyaa keessas hin turre.
Sana booda hidhamanii turan.
Eegaa eega baanee booda hidhamuusaa dhaga'ee hidhaa keessa ture. Hidhaa waggaa torbamoo saddeet eega hidhamee booda eega jijjiiramni kun dhufee tokko kan bilisoomse keessaa jijjiiramni kun isaadha. Isa hiikuu keessatti saareen nama ajjeefame kun ga'ee guddaa nama taphateedha. Kanaatiif mana hidhaa tursiisuun ajjeesuun hin danda'amayyo innasuuyi garuu nama akkasitti isa hiike deebisanii ajjeesuun akka ilma namaattis nama gaddisiisa. Kanaatiif hidhaadha amma bahuusaan beeka Dooktor Abiy waamee baasee waajjira isaatti dubbisee deebi hojii hojjedhu kana booda haaloo wal ba'uun ija hamaa wal ilaaluun haafu jijjiiramni kun saba hundumaa wal qixa ilaaluu fedhe akkasitti waadaa galee gara hojiitti deebi'e kanan beeka. Kaleessa iddoo tokko si hojjetaa turre ijjannoo yoo gargar baanes akka piroofeeshinaalii tokkotti andastaan goona maaliif akka bahe hin beekaa maaliif akka mormaa jiru hin beekaa garuu gara qawweetti walitti nyaachifachuutti hin deemamne innasi. soo waan akkasii kun hundumtuu akka nama dhuunfaa tokkotti gadda guddaatu natti dhaga'ame waanta amma ta'e kun itti baayisaa uummanni otoo sirnaan hubannoo gaarii irratti qabaachuu baatee fi hoogganaa amma jiru kun otoo waa'is ta'ee wanta kan ilaallee ta'eeti balaan biyya keenya irratti dhufee gara qabbanaatti deemaa jiru kun balaa guddaa dhalchuu danda'a waan akkasii ta'uu isaatti sadarkaa kanatti gadda guddaan natti dhaga'ame garee keessattis waan akkasii ta'uun irra hin jiru jijjiiramuu irra jiraata malee nama dhuunfaa irratti tarkaanfii fudhachuuf sirni jijjiiramuun jiru hojiin ofitti turte malee.
Jeneraal Haayiluu Goonfaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Ayyee ulfaadha.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kan har'aa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.